If I enter your compound, pom pom pom. Election done they come. Oh not sell your vote all over nigeria inec don't tell nigerians now say if you be if you dey part of the people wey register newly let me say your pvc don't come out for the seven hundred and seventy-four words for nigeria but the doctor cannot say from this twelfth of december to the end of december may you go any inec office wey your local government make you go look for your pvc but people wan collect their pvc especially those people wey new register but some people never see their own o. Oh. No. No need to fight, oh. Must they line. Law and order. Bros, well done. <laughs> I, I greet you, bros. Make Bros, I beg, I want. lets you chat, call, read, play, and listen to music. Enjoy Ayoba with MTN. Download Ayoba now. Russell, Russell, I don't know. Where your sleep? You carry your sleep Where? Where? Where? Where? where? This one. Okay, your sleep there with you. Your sleep there with you. <laughs> I know say your face show. Ah. Oga, your sleep stay with you. you ah. no, we don't want make crowd come dey ah. gather here. You just say, INEC say the PVC don come out. You come out see. I want go see the BBC wey come out. I no wan just see. I wan grab am. I wan grab my own for inside. Crack. No. But I don mention anything. No. no you want to vote out those people? Did he mention anybody? You want <laughs> to vote out those people? I want to let him know. Make he hear wetin the man talk. You wan rate serious for this coming election? Yes. You wan rate serious for this election? Yes. Since all the big men start for here <laughs> because of I want to remove them. Yes. Those wey dey no need to deserve, the way dey no deserve that place. Don't follow the Makaba you wan remove Let your papa date here where he no deserve it. I go put and, and I push, I go push her. and I push, I go push her. My own father, I go push her. This SLS, I go push her. The former governor, I go push her. No be job, I go push her. Ah, with waiting i hold for hand. we dey seriously. Oh. but if if, if if your party not come win o. Uh, you know that uh, you you no work party. if your party no come win i no belong to any party. wait wait wait na the i no belong to party. Now the party won't vote for me, now the person. Now the person. The, driver. Yes. Driver, yes. We go drive or reach there. We want drive this Nigeria to the permanent place. Experience matters, oh. Yes. Experience matters, oh. Yes. Who know road matters, oh. Yes. I want to drive. I want to go the driver. Let me go inside now. What you want to do for inside? <laughs> Let me go inside. <laughs> All right. This is uh this this is called from uh, uh, independent television, their, their, their coverage of uh, PVC collection in uh, those states. All right, so you're hearing it live yet again from Wow for FM. God bless you for continuously following. As soon as the broadcast is back, we'll keep <laughs> sharing more more of these to away your own card. away your card. don talk am say we uh-huh. say from now till this month ending uh-huh. na their inec office you dey come but from january fifth lis ten lis ten lis ten in case of people wey dey. okay so so you can uh, you can go to any inec office in your state uh, from now to the end of the month. Watch us online for television yes, for all. Yes. Now, from now to the end of this month, 2022, yes. now INEC office, you go go for your local government. But from January 5th, 2023, you go go your ward and units. That place where for the vote. Now, then you, this will be you, my life pass. you, dem don give you you don collect your own. this talk and since na na night dem dey talk am dey talk am for radio since now. oga wey your sleep. dem no even let people know say na you get one of dem dey collect. nothing na you no know. oga see am na i no be dey here. see am see the photocopy if they no see this one Where i go bring this one come out see and ah, you must collect am yeah today today today if your picture not come show for there you go show because they snap me. You go show. 我直接见 committee. That's the family. Aside for Nigeria, they hot well well. winner, you get your PVC. And if you new register for this 2022, you don't collect your PVC. Because I next say the PVC now don't come out. 775 words there for Nigeria. All the PVCs, they don't come out. Okay, you don't collect your they attend to me now. They attend to you? Yes. Now, when, when you register? Uh, somewhere July, May, June, July last year. May, I mean this year. Okay, May, you register this year? Yeah. May, June, July, that's um, 2022. Yeah. And you don't wait for the BBC since? Seriously. But don't come at now. By God's grace. You see the data say they don't go give you. I know the data. Until, until whether will tell me say, he, he, he, he, he follow, follow and come or not. Fine, <laughs> sir. How's the family, sir? So now, when you register, yeah. Uh, I my own card was missing before. I reapply at Adiwawa. So they later refer me back here. I'm here now to collect my card. So they are they attending to you now? Yes. You should say your own day among those ones with it. My particulars are with this lady. She's working on it. Now you the call us now. Mm. Oh. Where they talk us now? <laughs> your face don't show. Let's <laughs> say your shoes don't shine. <laughs> you shine always. Eh. Mm. Eh may i say i don take give you this pvc now i wan see am all these things wey dey table here na the new pvc but not forget say 2010 2011 2012 2013 2014 the date dem still dey but these people wey register newly so for this year transfer and all dem dey here. You sure say na your name they call us now? Uh, wait now. No say your vote. Oh. Election don't they come. Oh zero eight zero. you know the rent. eight five. one seven one. one seven one. Ọ̀ṣun ọ̀dẹ ṣé wúrà yìí ló collect yà wọ́n. I don collect am. All sign. But you know, this guy say one show right. This guy is expensive. Even when I just talk to those now, we're saying one called the PVC, they just see PVC now. A new register this year.